iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ubu ni saa moya n'ice z'umugoroba mu rwanda no mu burundi mwiriwe inshuti mwese muteze amatwi turi kuwa kabiri tariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu i washington muri kumwe nanjye edi rwema na Etienne karekezi
wanavuganye izindi ngorane zicaye no mu karere twavuze igihugu cy'u rwanda ukuntu gitubaniye nabi twavuze ko dufite ibimenyetso ibyemezo by'uko badufashe naho nyine kugira ngo iyo nyifato bayireke
uwo ni perezida Petero nkurunziza w'u Burundi avuga kuri bimwe mu byo yaganiriye n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon wari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa muri Afghanistani ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka tuyagezweho na mugenzi wanjye Etienne Karekezi urakoze cyane edi rwema batumamaje kubasuhuza duhere mu burundi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ban ki-moon atangaza ko perezida w'uburundi pierre nkurunziza yamwemereye ko azashyira ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta bitagira uwo biheza hagamijwe gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi ibyo bwana ban ki-moon yabitangarije i bujumbura amaze guhura n'abanyapolitiki ndetse n'abagize imiryango itagengwa na leta yavuze kandi ko impande zose zemeye kuzajya mu biganiro bitagira uwo biheza bwana bwana kimun yabonanye na perezida pierre nkurunziza kuri wa kabiri mu gitondo uruzinduko rw'umunyamabanga mukuru wa onu rubaye nyuma y'ukwezi kumwe gusa intumwa z'akanama ka onu gashinzwe umutekano ku isi nazo zisuye uburundi mu gihugu cya nigeri imibare ya mbere y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu irerekana ko perezida mahamadu isufu akomeje kuza ku isonga ibi nubwo abatavuga rumwe na leta bakomeje guhakana iyo mibare iyi mibare kandi yatangajwe kuri wa kabiri na komisiyo y'amatora igaragaza ko perezida isufu afite amajwi hafi mirongo ine ku ijana akurikiwe n'uwitwa hama amadu ufite ibice makumyabiri n'icyenda ku ijana by'amajwi yabonetse ihuriro ry'amashyaka atavuga mu butegetsi bwa nigeria ryamaganye iyo mibare ryise forode amadusise ukuri iryo huriro yavuze ko leta yahimbye ibiro by'amatora kugira ngo yerekane ko yatsinze ku bwiganze perezida isufu wiyamamariza manda ya kabiri yasezeranije abaturage ba nigeri kuzahashya imitwe y'iterabwoba no guteza imbere ubukungu bw'igihugu kiri mu bikeneye cyane ku isi abahanganye nawe bamurega igitugu no kutihanganira abatavuga rumwe nawe ndetse no kubafunga kugira ngo umukandida atsinde amatora muri nigeri agomba kugira amajwi ari hejuru ya mirongo itanu ku ijana hatagize uyagezaho hateguwe ikindi cyiciro cya kabiri cy'amatora hagati y'abakandida babiri baza ku myanya ya mbere iri imbere perezida isufu yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko yizeye kuzatsinda ayo matora mu cyiciro cya mbere iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi turava ku mugabane w'afurika twambuka amazi magari tuzi n'aha muri amerika aho deparitoma y'ingabo ni minisiteri y'ingabo muri leta zunze ubumwe za amerika pantagone yakirije inteko ishinga amategeko ingamba zayo nshya ku birebana no gufunga gereza ahitwa guantanamo ni mu gihugu cya kiba umutegetsi mukuru wo muri iyo deparitoma y'ingabo yavuze ko ifunga ry'iyo gereza riri mu nshingano z'ibanze ku mutekano w'igihugu kuko bikomeje kuba impamvu intagondwa zikoreshwa mu gushakisha ababoke bazo bashya gufunga gereza ya guantanamo biri mu bintu perezida barack obama yijeje igihugu ubwo yarahiraga kukiyobora muri bibiri n'icyenda abantu mirongo icyenda n'umwe nibo bagifungiye muri iyo gereza mu gihe obama asigaje gusa igihe kitarenze umwaka ku butegetsi gahunda ya minisiteri y'ingabo ya amerika ivuga ko ahantu cumi na batatu hashobora kwimurirwa imfungwa zisigaye aho guantanamo nubwo idatomora neza aho yifuza zimwe muri gereza zivugwa muri iyo gahunda zirimo leta ya kansas iya colorado ndetse na carolina y'epfo amategeko ariho ubu muri amerika ntiyemerera imfungwa za guantanamo gufungirwa ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika iyo gereza yatangiye kwakira imfungwa ziregwa iterabwoba mu mwaka wa bibiri na kabiri ubwo perezida george w bush yari ku butegetsi ni nyuma kandi gato y'ibitero by'iterabwoba byibasiye amerika mu mwaka wa bibiri na rimwe iyo gereza yigeze kuba rimwe ifite imfungwa zigera kuri magana inani benshi bagiye barekurwa abandi bakoherezwa gufungirwa mu bindi bihugu cyane ibyo bakomokamo muri afganistan ho haravugwa itangizwa ry'ibiganiro by'imbonankubone hagati ya guverinoma n'abahagarariye umutwe w'abatalibani biteganijwe ko ibyo biganiro bizatangira mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa gatatu igihugu cya pakisitani cyamaze kwamira kwakira ibyo biganiro icyo cyemezo cyatangajwe kuri wa kabiri nyuma y'inama yahuje abadiplomate bahagarariye ibihugu bya afganisitani pakisitani ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika ibyo biganiro bigamije kugarura amahoro n'ituze mu karere karimo iyo icyo gihugu cya afganisitani ndetse na pakisitani mu ijambo agejeje kuri izo ntumwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa afganisitani salahudin rabani yahamagariye abatalibani n'indi mitwe yitwaje intwaro kwitabira ibiganiro by'amahoro umuyobozi w'umutwe witwa hibn islam gariyati bashir bahir yemereye ijwi ry'amerika ko bashobora kuzitabira ibyo biganiro umutwe w'abatalibani wo nturatangaza ku mugaragaro ko uzitabira ibyo biganiro ahubwo umaze iminsi ugaba ibitero ndetse ukaba umaze kwigarurira uduce tw'igihugu tungana na mirongo itatu ku ijana muri uyu mwaka ushize abajijwe n'ijwi ry'amerika niba bazitabira ibiganiro umuvugizi w'abatalibani yanze kugira icyo atangaza ku mugaragaro ku byerekeye ibyo biganiro ahubwo yashimangiye ko amahanga akwiye kwihutirwa gukura- kwihutira gukura ingabo zayo mu gihugu cya afghanistan
iyi gahunda radiyo yacu tuyibagezaho buri munsi kuri radiyo ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri i kigali kandi dusho- mushobora no kutwumvira kuri radiyo inshuti ya bose kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu amakuru yo mu karere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yemeye kurekura imfungwa ibihumbi bibiri ibyo uyu muyobozi yabyemereye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon wari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri mu Burundi bwana Ban Ki-moon yavuze ko abanyapolitiki barimo na Perezida Nkurunziza biyemeje kujya mu biganiro bitagira uwo bikumira ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza inyuma y'isaha imwe irenga gato ariko abonana na perezida nkurunziza ban kimun yavuze ko bene umukuru w'igihugu bayaze bumvikana kandi ko hari ibyavuye mu mubonano wabo yibukije ko burundi buri mu njyane kandi ko atakaryo ko gutakaza kakiriho umunyamabanga mukuru wa oni yibukije kandi ko abantu barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine bahunze igihugu baja kurondera ubuhungiro mu bindi bihugu kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze yamenyesheje ko ishyirahamwe mpuzamakunguni ririko ryita ku rutare kugira ngo haboneke umuti uciye mu nzira y'amahoro ban kimun yanavuze ikintu camuhaye umwizero I was very much encouraged that the political leaders, whether they are sitting in government, ruling party or opposition, natewe intege rwose no kubona abanyepolitike bose baba abari muri leta umugambi uri ku butegetsi n'abatavuga rumwe nabo biyemeza kuja mu biganiro bidakumira na perezida nkuru nziza nibyo yanyemereye nyene imboneza z'abanyepolitike b'abarundi bategerezwa gufata ingingo za politiki n'intambwe zituma abantu b'iki gihugu ciza cane basubira kuba mu mahoro mu gihugu kirangwa n'agateka kazina muntu can once again live in peace and enjoy human rights.
umukuru w'igihugu yashimiye ban kimun anibutsa ko burundi bufashanya na onu mu bihugu bitari bike mu kurondera amahoro n'umutekano nko muri somaliya centrafrique cote d'ivoire sudani y'amajepfo n'ahandi perezida nkurunziza yanabwiye abamenyeshamakuru bimwe mu byo yaganiriye n'utwara onu ibyo badusabye gukora ku bijyanye no gukorana mu bijyanye n'agatekakazina muntu mu bijyanye no kurwanya iterabwoba hari kandi ibijyanye no kurwanya ubukene hari ibijyanye kandi n'indi migambi abarundi twumvikanye n'abasanzwe badushyigikiye kandi n'ijambo mpuzamakungu onu ririmo twasabye kandi yuko twafashanya mu bijyanye n'ibiganiro hagati y'abarundi i burundi n'ijambo mpuzamakungu turahuza cyane ku bijyanye n'ibiganiro hagati y'abarundi kuko iyo bafashe ibihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo ine n'umunani irerekana neza yuko ibiganiro by'abarundi biza guhuza abarundi mugabo abafise ibikorwa bihungabanya umutekano kw'abo batarimo ibibazo biri hose mu burundi muri afurika muri amerika ku isi yose biriho nicyo tuba tuvuga yuko rero ugufashanya hagati y'ishamuzamakungu oni bizodufasha kubana dutora umuti ibibazo dufise muri uko gufashanya perezida nkurunziza yafashe ingingo yo kurekura abanyororo n'imiburi ibura ibihumbi bibiri nk'uko bivugwa n'umunyamabanga mukuru wa onu yemeza ko afite icyizere ko n'izindi ngingo zizofatwa Uh, President Nkurunziza uh, told me this morning that he will release uh, perezida at least nkurunziza 10,000 yambwiye muri iki gitondo ko agiye gufungura n'imiburiburi abanyorora ibihumbi bibiri nashimye cyane iyi ngingo ariko nizigiye ko n'izindi ngingo zizofatwa iyi ni intambwe itera intege ariko nk'uko nabivuze nizere ko n'izindi ngingo zigiye gufatwa Again, additional measures will be taken.
mu byavuzwe hari icyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibukije Ban Ki-moon amusaba kugikurikiranira hafi atarya umunwa twanavuganye n'izindi ngorane zijanye no mu karere twavuze igihugu cy'u rwanda ukuntu gitubaniye nabi twavuze ko dufise ibimenyetso ivyemezo by'uko bodufasha naho nyene kugira ngo iyo nyifato bayireke abanyarwanda nabo tubane neza kuko twanye kuva kera mu kiringo c'ukwezi kumwe bubaye bugira kabiri intumwa za onu ziza mu burundi ban ki-moon yaraje inyuma y'intumwa z'akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi zagendeye uburundi mu kwezi kwa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu onu riri mu mashyirahamwe yafashije cyane kugira ngo haboneke amasezerano yarusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri ayo masezerano yatumye hahagarara intambara y'imyaka irenga cumi yahitanye abantu barenga ibihumbi amajana abiri ufatiye ku matohoza y'abahinga mvamakungu eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika nk'uko umunyamakuru wacu eloge wirikaneza yari abikomojeho mu nkuru ye bigasubirwamo n'umunyamamuku- n'umunyamabanga mukuru wa loni banki muni kuri uyu munsi guverinoma y'u Burundi yasohoye itegeko rifungura zimwe mu mfungwa thomas kamirindi aradusomera bimwe mu bikubiye muri iryo tangazo icya mbere iteka perezida nkurunziza yashyizeho umukono uyu munsi ryanditse mu gifaransa rivuga ko abo rireba ari ab'imanza mpanabyaha zarangiye burundu ni ukuvuga ku rwego rwa nyuma rw'inkiko bitarenze itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize ab'imbabazi zireba ni abakatiwe ibihano byo gufungwa imyaka itarenze itanu abagore batwite na bonsa abantu barwaye indwara zidakira cyangwa se zibagejeje ku ndunduro abafite ubumuga abana abantu bafite ibibazo byo mu mutwe n'abantu bakuze kugera ku myaka mirongo itandatu y'amavuko iteka rya perezida nkuru nziza risobanura ko kurekurwa bidakuraho gukomeza gukurikiranwa ku birebana n'indishyi z'akababaro cyangwa se impozamarira kubera ari ibyaha aba bantu ba- bafunguwe bari barakatiwe ikindi iri teka rya perezida nkuru nziza rivuga ko imbabazi zitareba abantu bose bakatiwe ibihano byo gufungwa kubera ibyaha bya jenoside ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara imbabazi ntizireba kandi abakatiwe kubera ibyaha byo kwibisha intwaro gutunga imbunda ku buryo bunyuranije n'amategeko guhungabanya umutekano wa leta gufata abagore ku ngufu ubuhotozi bwakozwe bwaragambiriwe kurya abantu ubucanshuro n'ibindi byaha byakozwe mu dutsiko tw'abantu benshi urakoze cyane thomas kamirindi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zijyanye n'uruzunduko rw'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye banki mon turazigarukaho mu kanya ariko reka dusimbukire mu rwanda ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro rwanda revenue authority mu rwanda kiratangaza ko mu mezi atandatu gusa y'umwaka w'ingengo y'imari w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu cyinjije imisoro igera kuri miliyari magana ane na mirongo irindwi mu gihe hari ingamba zo kwinjiza miliyari magana ane na mirongo itandatu iki kigo cyemeza ko cyongereye miliyari icumi ku mafaranga yari ateganyijwe kwinjira mu isanduku ya leta ni inkuru y'umunyamakuru wacu asa umutakaboye Richard Tusabe komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro yavuze ko impamvu zatumye imisoro irushaho kuzamuka hariho ko bongereye imibare y'abasoreshwa bashya bakagera hafi ku bihumbi icumi mu kuza bibiri na cumi na gatanu yavuze ko kandi kongera no kugenzura imikoreshereze y'utumashini dutanga inyemezabuguzi ku musoro ku nyongeragaciro ibm mashine byazamuye nabyo amafaranga yagombaga kwinjira mu isanduku ya leta ibi bitangajwe mu gihe bamwe mu basoreshwa binubira ko iki kigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro rimwe na rimwe kibafata nk'abajura Eh, badufata nk'ibisambo kandi ntabwo turi ibisambo ibyo ari byo byose iyo umuntu aguhagaze hejuru ugacuruza abara imodoka itirimuka ayikurikira cyangwa se bavuga ati manza utwereke ibyo upakiye byose ushobora kubura umukiriya byanatuma n'ubucuruzi bupfa cyane kurushaho iyo ibyo bintu byose bigikomeje birabangamye kubera ko bitabangamiye abakiriya baba baza ariko basigaye bigira za kimironko bakwiye kutugirira icyizere byanga byakunda ukora nyine wi- wikanga wikanga baba bahagaze nyine ku miryango ugasanga abacuruzi bafitiye kiyetide yo kumva yuko gucuruza bega ntabwo bibarimo umuyobozi w'iki kigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro avuga ko ikigo ayobora cyashoboye kongera abacuruzi bakoresha imashini itanga inyemezabuguzi bagera ku bihumbi icyenda uyu muyobozi akavuga ko ibi byatumye rwanda revenu ibona amafaranga angana na miliyari cumi n'icyenda ziyongereye mu isanduku ya leta iki kigo ariko nticyemeranya n'abacuruzi bagishinja kubagenzura nk'abakurikirana abajura umuyobozi wa rwanda revenu tusabe richard yemeza ko nta nyungu igihugu cyagira zaturuka mu kunaniza abacuruzi icyo dashaka ni uguhungabanya abacuruzi nanone tutirengagiza akarere dukoreramo umuntu aravuga ati "Ah, njyewe ngiye kubivamo nigire muri kongo kuki ashaka kujya muri kongo ni uko muri kongo wenda bo ntacyo bamubaza ariko twe ntabwo tuzakora mu kongo twe tugomba kwipima ku bantu bageze ku nzu ishimishije ariko ntuyirengagize ko nanone ya mafaranga ya wa mucuruzi nayafata akayajyana muri kongo ntacyo tuba tungutse nk'igihugu dutakaje wa muntu w'umucuruzi wari umaze kugira experience dutakaje ya mafaranga yashoraga hano ajyanye mu kindi gihugu muri rusange imibare y'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro igaragaza ko imisoro n'amahoro byinjiye mu kigega cya leta muri aya mezi atandatu ya mbere yazamutse ku kigero cya cumi na kane n'ibice bibiri ku ijana ugereranije n'amezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ingengo y'imari bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu nubwo amafaranga yaturutse mu misoro yiyongereye ugereranije n'uko byari byifashe umwaka ushize hari bimwe mu bicuruzwa bitabashije kwinjiriza igihugu amafaranga nk'uko byari biteganijwe ibi bicuruzwa birimo icy'urwego cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rwanda revenu yari yihaye intego yo kwinjiza imisoro ya miliyari ebyiri n'ibice bitandatu iturutse muri urwo rwego rw'ubucukuzi ariko ubu yabonye miliyari imwe ni- n'ibice birindwi gusa rwanda revenu kandi yatangaje ko ihungabana ry'ubukungu bw'isi ritagize ingaruka mu misoro y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro gusa kuko ngo n'imisoro ku musaruro w'icyayi kawa n'itabi nayo yagabanutse umuyobozi w'iki kigo arasobanura zimwe mu ngamba rwanda revenu igiye gukomeza gushyiramo imbaraga zizatuma amafaranga yinjira mu isanduku ya leta akomeza kwiyongera kongera umubare w'abasora ariko atari ukongera umubare gusa ari no kureba uko batanze umusanzu wabo tuzakomeza rero gukora ubukangurambaga no kujya ahantu hari ibikorwa bijyanye n'inyungu kugira ngo dukangurire abantu kwiyandikisha mu misoro batanga umusanzu wabo ikindi gikorwa tuza- tuzibandaho ni ukunoza imikorere ya electronic billing machine kugira ngo imashini itanga inyemezabuguzi abantu bazitabire bazikoreshe neza nk'uko amategeko abiteganya ibi rero nanone tuzabikora atari ku bacuruzi gusa ariko no ku baguzi gukangurira abaguzi nanone kugira ngo basabe inyemezabuguzi rwanda reveni irateganya kandi ko mu mpera z'uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kizabasha gusaba abacuruzi bose bose bazaba bakoresha aka kamashini gatanga inyemezabuguzi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru yo kuri uyu mugoroba tugaruke gato ku ruzinduko rw'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu burundi ubwo- ubwo- yagiriye muri icyo gihugu muri iyi minsi ibiri ishize mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu burundi gerve abayeho maze amubwira ko urwo rugendo rwa ban kimun rwagenze neza muri rusange rero rwagenze neza cyane eh, bavuganye ibyerekeye umutekano aho nyine cyari umukuru w'igihugu yamubwiye yuko umutekano eh, ugenda wiyongera cyane cyane mu gisagara cya bujumbura eh, no mu gihugu cyose hanyuma kandi bavuganye ibyerekeye bya byago bihuza abarundi nk'uko mubizi byamaze gutangura mu gihugu hagati kandi eh, bigiye eh, gutangura gusubira gutangura vuba mu hanze y'igihugu ku badashobora kubikurikiranira ngaha ah, mu burundi
mu kuri ivyo biganiro nyene eh, amakungu eka umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu banki muna leta z'ubumwe za amerika eka n'ishyirahamwe rya afurika risaba ko ivyo biganiro bitokumira umuntu n'umwe mubuze ko bizohuza abo- abarundi bose murashaka kudusobanurira hariho abarundi batazobitubirwamo Eh, umukuru w'igihugu yasiguye yuko bwa mbere na mbere icyo abantu bakwiye gutegera ni uko ibyago biganiro n'iby'abarundi kuko nibyo eh, ibibazo bivugirwamo eh, biraba nibyo nyine biraba yavuze ati igihugu cy'u Burundi ubu kirimo abantu bashika hafi miliyoni icumi ati eh, murumva rero yuko ahanini abarabwa n'ibyo biganiro ari abarundi ubwabo ati abari hanze nabo ati abantu barakunda kwibaza yuko ari abo bagiye ejo bundi aho eh, igihugu kigiriye mu ngorane ati haba na hafi abarundi batangiye kuja hanze mu myaka ya mirongo itandatu ya mirongo indwi ya mirongo umunani n'indi myaka yakurikiye bivuye cyane cyane ku politike ku mvo z'ubutunzi ku mvo z'imibano ati abo bose bashika amajana n'amajana ibihumbi n'ibihumbi baje bita diaspora mu gifaransa ati abo bose barafite ico bazoshikiriza barafite intererano bat- bategerezwa gutanga muri ivyo biganiro ivyo biganiro bizogenda gute bizoba bitunganijwe nande ibiganiro wowe wese afite icyo aterereye aba uri mu gihugu hagati cyangwa uri hanze mu gi- y- y'u Burundi eh, azokumvirizwa hanyuma ivyo ibi- ivyo abarundi bamwumvirize eh, bumve yuko ari ivyiyumviro birashe eh, bifasha Uburundi gutera bigere haba mu vya politike mu vy'ubutunzi mu vy'imibano mu vy'intwaro rusange n'ibindi hari urutonde rw'abategetsi cumi na batanu abanyapolitike cumi na batanu bari batangiwe imitahe yo kuhagarika iyo mitahe rero yarafuswe murashaka kutubwira abandi banyapolitike mwibaza ko batarekuriwe kuja mu biganiro nk'uko bivugwa ko hoba hariho abagize uruhara muri kudeta n'abagize uruhara mu myerekano eh, yabayemwo eh, ubwicanyi murashaka kutubwira abo bandi badatumiwe muri ivyo biganiro ni bande ivyo si ubwa mbere nyene itora mukuru w'igihugu abivuga si ubwa mbere leta y'u burundi bivuga Eh, ni ukuvuga yuko eh, nk'uko ingingo yafashwe na ka kanama kadeza umute- amahoro n'umutekano ka onu ingingo eh, yafashwe itariki cumi na zibiri eh, z'ukwezi kwa munyonyo mu mwaka uheze barasigura neza yuko ibiganiro bizohagarikirwa na leta y'u burundi bikabera mu burundi bigashobora kubera hanze ku bafite amakenga ya tanzania ku ku buryo badashobora gushika mu gihugu kandi ko ivyo biganiro bizohuza abatagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi cyangwa abatagirizwa ku- gutunganya imigumuko imigumuko mbere nk'uko mubizi yahitanye n'ubuzima bw'abatari bake atabo rero ntibazoba batumiwe muri ivyo biganiro n'uyu munsi rero nyenecyubahiro umukuru w'igihugu yabishimikiye ko aho yariko ahura n'umunyamabanga mukuru eh, wa- wa- wa- wa onu
Ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
dukomeze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba nyuma y'urugendo rwa Ban Ki-moon mu Burundi nanone abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ko bazemera ibyemezo byatangajwe muri urwo rugendo ari uko bishizwe mu bikorwa Leonard Nyangoma uyobora ihuriro Sinared yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
guma hari sinarede kiriteka twashimiye yuko mu banyamabanga mukuru wa oni yashoboye kugendera uburundi kugira ngo naho yamaze akanya gatonya yumvire inkuru z'imvaho eh, y'ibiriko y'amabi y'am- n'amahano abarundi bariko barakorerwa n'ubutegetsi ibyo ibyatangajwe eh, yuko nkuru nziza yemeye ibiganiro yemeye kurekura abanyororo eh, ibyo twebwe ni byiza ku matwi ariko tuzobyemera eh, tubibonye imvugo izobe ingiro kuko muri ibyo turamaze kubona yuko aramaze kubyemera mugabo hageze imbere akihindukiza mu ijambo mu bisanzwe umugabo ntihindukiza mu ijambo yihindukiza mu kirago hari n'ingingo umushyirana y'inyangoma zafashwe ejo bundi zo kubakura ko imitahe yo kubahagarika mu bihugu murimwo eh, abategetsi bashika nka cumi na batanu iyo ngingo mwayakiriye neza iyo ngingo eh, mu by'ukuri eh, twarabyumvise ngo yuko hari abantu cumi na batanu bakuye ko wamutahe kubakurikirana ubwa mbere icyo nobivuga yuko ni uko byari ibintu byo guhuma amaso amakungu n'abarundi ngira ndetse hoba harimo n'aka n'umugambi wo gusambura sinarede Eh, kuko bwa mbere ho nti- nta- ntitu- ntitubona igituma akurikirana abantu bariko baraharanira amahoro baharanira eh, ku- bagwanira abo bose bahunyanga amategeko duhereye kuri uyo mukuru w'igihugu nyine yabanje guhunyanga ibwirizwa shingiro tugaca tuba rero twebwe tuba- b'amakosa aho uguhana abariko barica abantu abariko bara- baratanga inyigisho mbi z'amacakubiri y'amoko kandi twasa n'abamaze kuvamwo mu burura abo nibo bari bakwiye guhanwa No, kandi mbe ni kuki atakuye abandi bose abandi bose bari kwiyo mitahe bararenga ijana hari n'abo tutazi Na- umushyirana y'inyangoma Reka, eh, bo- abanza arekura abo banyororo mugabo naho nyine twashima arekuye abo banyororo kuko abarundi bose barapfunzwe rega abanze ahamagare ah, urabona hariho amashirahamwe abarongoye amashirahamwe aharanira agateka ka muntu basubire ba- babumvirize hanyuma babafashe kumenya abanyororo bapfungiwe ibya politiki babaho gusa nabo nibo nibo benshi hanyuma rero babyumvikane ko Tukiri kuri iyo babarekure.
ngingo, Menye tukiri- kandi n'ingene bazobakingira kuko naho bupfungurwa sinzi ko bashobora kuronka naho baba muri ico gihugu uravye nyene ibintu vyifashe tukiri
mbere yo gusoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba reka twongere tubibutse muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi Etienne urakoze cyane edi rwema abatwumva twavuga ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye bana kimun atangaza ko perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yamwemereye ko azashyigikira ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta bitagira uwo biheza hagamijwe gushakira umuti ibibazo biri muri icyo gihugu ibyo bwana ban kimun yabitangarije i bujumbura mu burundi uyu munsi mu gitondo amaze guhura n'abanyepolitiki ndetse n'abagize sosiyete sivile yavuze ko impande zose zemeye kuzajya mu biganiro bitagira uwo biheza bwana kimun yabonanye na perezida Pierre Nkurunziza uyu munsi kwa kabiri mu gitondo naho mu gihugu cya Niger imibare ya mbere y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yerekana ko perezida Mahamadu Isuf akomeje kuza ku isonga ibi nubwo atavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakomeje guhakana iyo mibare naho mu gihugu cya Afghanistan ubu butegetsi bwiyemeje kuzatangira ibiganiro n'amahoro n'umutwe w'abatalibani batavuga rumwe ibiganiro bizabera muri Pakistan abakomeje kutwumva rero twabwiye kandi ko muri minisiteri y'ingabo y'amerika hano i washington pantagone yashyigikiye yashyikirije inteko ishinga amategeko ingamba nshya ku birebana no gufunga gereza y'ahitwa guantanamo mu gihugu cya kiba umutegetsi mukuru muri pantagone yavuze ko ifungwa ry'iyo gereza biri mu nshingano z'ibanze ku mutekano w'igihugu kuko bikomeje kuba impamvu intagondwa zikoresha mu gushakisha abayoboke bashya cyane abarwanya ibihugu by'uburengerazuba bw'isi gufunga gereza ya Guantanamo muri muri bintu Perezida Barack Obama yijeje abanyagihugu ubwo yarahiraga kuyobora igihugu muri bibiri n'icyenda abantu mirongo icyenda n'umwe nibo bafungiye muri iyo gereza ya Guantanamo ubu Obama asigaje igihe kitarenze umwaka ku butegetsi ariko abenshi muri abo barafunguwe Nshuti mwese mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya bino biganiro muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema na Etienne Karekezi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.